Karama. muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanye mwongeye kwirirwa ni thomas kamirindi wongeye kubasuhuza ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi imyaka makumyabiri n'icyenda irashize perezida melchior ndadaye yishwe umugambwe sahwanya furodebu yarimo uracyategereje ubutabera ku igandagurwa rye gusaba leta y'uburundi hamwe n'ubutungane bw'abakora ibishoboka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barengutswe imbere y'ubutungane
Pierre Claver Nahimana ni umukuru w'umugambwe sahwanya furodebu wari uwa perezida Melchior Ndadaye perezida ndadaye wishwe muri kudeta yo ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu noruveje yataye muri yombi umuntu itavuze amazina ushakishwa n'u rwanda rumukekaho ibyaha bya jenoside oms yatangaje uyu munsi ko izaba ihagaritse igihe gito doze ebyiri zari zisanzwe zitangwa z'urukingo rw'indwara ya kolera muri madagascar perezida rajoelina yirukanye minisitiri we w'ububanyi n'amahanga kubera intambara yo muri ukraine mbahaye ikaze rero amakuru arambuye n'inyuma y'aka kaziki nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi norvege yataye muri yombi umuntu ushakishwa n'u rwanda rumukekaho uruhare yaba yaragize muri jenoside mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ariko norvege ntiyatangaje amazina ye eugenie mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru uyu munsi kuwa gatatu nibwo uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine ukekwaho kugira uruhare muri jenoside yatawe muri yombi uyu mugabo yafatiwe murwa mukuru wa norvege oslo nyuma y'uko ubuyobozi bw'iki gihugu butangaje ko ari icyifuzo cyari cyatanzwe ko yafatwa umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku byaha byibasira inyokomuntu muri norvege ria elise kajayeras yavuze ko bakoze amaperereza menshi afitanye isano n'ubusabe bwo guta uyu mugabo muri yombi yongeraho ko hakiri kare kuba hatangazwa icyayavuyemo bityo avuga ko nta byinshi ashobora kuvuga kugeza ubu nubwo byatangajwe ko uyu mugabo yatawe muri yombi ariko ntawuzi igihe afatiwe kandi n'amazina ye ntiyatangajwe cyangwa ngo havugwe icyaha nyirizina yakoze eugenie urakoze umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye oms theodros adanom gebreyesus uyu munsi yamaganye ibibera mu ntambara yo mu ntara ya tigreya mu majyaruguru ya etiyopiya avuga ko biteye agahinda fideli niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru tedros adanom gebreyesus yagabishije ko ingingo zihutirwa zikenewe gufatwa kugira ihonyabwoko ntiribe muri tigreya yatangaje ko amakungu atariko arakurikirana bihagije ibiriko bibera muri tigreya yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku cicaro c'ishirahamwe oms mu gisagara ca geneve mu gihugu c'ubuswisi gebreyesus yamenyesheje ko umwanya usigaye ari muto cyane muri iki gihe kugira ihonyabwoko ntiribe mu ntara ya tigreya umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe oms tedros adanom gebreyesus aturuka mu ntara ya tigreya yariyamirije inshuro zitari nke ukugena ibintu byifashe muri iyo ntara yamenyesheje ko vyamunaniye ko yihangana kwitotezwa n'impaka rikorwa ku basivile muri tigreya gebreyesus avuga ko abanyagihugu bo muri tigreya bimwe serivisi zankenerwa kuva ingwano itanguye kwaduka mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yatangaje ko atahandi hantu na hamwe ibintu bishobora kumera nk'uko ku bantu miliyoni zitandatu mu kiringo kigira hafi y'imyaka ibiri impungenge z'amakungu ziriko zitera ziyongera ku bafatiwe mu ngwano iriko ibera muri tigreya aho inteko za leta ya etiyopiya n'inteko zituruka mu gihugu kibanyi ca eritreya zongereje ibitero vyazo ishirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje ko ibintu biriko birayanzara mu ntara ya tigreya kandi biriko bigira ingaruka ziteye agahinda ku banyagihugu baho abategetsi ba leta ya etiyopiya batangaje ku munsi wa kabiri ko bafashe ibisagara bitatu vyo mu ntara ya tigreya aho ingwano hagati y'inteko za leta n'abagwanya ubutegetsi iriko ibera kuva mu kwezi k'umunani inyuma y'uko agahengwe gasambutse
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri nigeria abantu bitwaje imbunda ejo kuwa kabiri bateye ibitaro bica bamwe mu bakozi bashimuta n'abandi muri leta ya nigeri iri mu majyaruguru y'igihugu fidele niyongabo inkozi z'ikibi zirondera amafaranga zaranyuruje canke zirica abantu amajana n'amajana mu buraruko bushira uburengero bwa nigeria abategetsi ba leta ya niger batangaje ko abagwanyi b'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu boko haram bigaruriye ibice bitari bike muri iyo leta baha amafaranga abanyagihugu bakabinjiza muri uwo mugwi kugira bagwanye leta amakuru aturuka mu bitaro igitero co ku munsi wa kabiri cabereyemwo yatangaje ko abakozi bavyo barenga mirongo ibiri banyurujwe harimwo inshuti z'abagwayi amakuru atangwa n'abajejwe umutekano yatangaje ko abantu babiri bishwe inyuma y'uko abantu bitwaje ibigwanisho bateye ivyo bitaro bikuru ari benshi cane buramatari wa leta ya niger sani belo yatangaje ko igitigiri kitari gito c'abantu bishwe mu gitero co ku munsi wa kabiri cakozwe ku bitaro bikuru guru general hospital igitigiri kitatangaje c'abandi baranyuruzwa harimwo n'abakozi bajejwe ubuvuzi yamara ntiyatangaje ku buryo butomoye igitigiri c'abantu bishwe muganga dare godia ishaya ayoboye ishyirahamwe ry'abaganga muri nigeria yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters ko abanywanyi b'iryo shirahamwe mirongo ibiri banyurujwe muri uyu mwaka ibyo byatumye bamwe muri bo bahunga igihugu kubera umutekano muke ijwi rya amerika oms yatangaje uyu munsi ko izi izaba ihagaritse igihe gito doze ebyiri zari zisanzwe zitangwa z'urukingo rw'indwara ya korera izatanga ahubwo doze imwe biturutse ku ibura ry'izo nkingo no kuba indwara igenda yiyongera ku isi fideli nyongabo nanone ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje ko iyo ngingo idasanzwe yerekana ikibazo gikomeye cy'uko inshansho zihari mu bubiko muri iki gihe zidahagije ni mu gihe ibihugu bya hayiti siriya na malawi biriko bihangana n'ibitigiri binini cyane by'abandura korera yandukira biciye mu mazi n'ibifungurwa byanduye gushika ku itariki icenda z'uku kwezi kw'icumi haiti yemeje abantu mirongo itatu na babiri banduye korera hamwe na cumi n'umunani bahitanywe n'iyo ndwara abandi bantu batari bake baracarindiriye kwemezwa ko banduye umugera utera iyo ndwara ishyirahamwe oms ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ko ingingo yaryo yo kuba rirahagaritse gutanga doze zibiri z'urucanco rw'ukwirinda korera bizotuma doze z'ubwo rucanco zikoreshwa mu bindi bihugu kurushiriza ni mu gihe kwiyadukiza kwa korera kuriko kuriyongera mu bice bitandukanye vyo ku isi ishyirahamwe oms rivuga ko doze imwe y'urucanco rw'ukwirinda korera yerekanye ko ikora neza mu mugambi wo kwishyura ku kwiyadukiza kw'iyo ndwara naho ikiringo cyo gukingira abantu iyo ndwara gifise aho kigarukira kandi bisa n'uko ico kiringo ari gitoyi kurushiriza ku bana
Eugene Mukankusi na Fidele Niyongabo murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no kwino yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri YouTube na Facebook voa radiyo yacu. amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu burundi imyaka makumyabiri n'icyenda irashize kuva umukuru w'igihugu wa mbere na mbere watowe muri demokarasi melchior ndadaye yishwe umugambwe sawanya frodebu yakomokagamo uhamagarira leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa igandagurwa rye pierre claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda afite inkuru irambuye imyaka mirongo ibiri n'icenda irarumanye melchior ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu matora ya demokarasi agandaguwe umugambwe yakomokamwo sabanyafrodebu uko buke yuko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'icabibatumye Pierre Claver Nahimana atwara uwo mugambwe yavyibukije mu kigeno yahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yahavuye agirwa incungu ya demokarasi turongera tugashima intambwe ubutungane bwo mu burundi bwashyizeko yo gushengeza mu butungane ibihangange ndetse ihirikwa ry'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki mirongo ibiri n'imwe gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'abanyagicera mirongo icenda na gatatu gusaba leta y'uburundi hamwe n'ubutungane kubo kuri ibishoboka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barengutswe imbere y'ubutungane umuganga usaba yaforodebugwa umusaba leta y'uburundi hamwe n'ubutungane ko ukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri icyo gihe imfubyi n'abapfakazi ko boshirwa n'ingoga mu murwi w'abasaba indishyi y'akababaro uwo mugambwe watangaje ko hari abamaze iminsi bawuhanura kwitura ubutungane witwarira abanyamahanga boba baragize uruhara muri ubwo bwicanyi icyo bikoze naho imana yavuze ko iyo nzira umugambwe wiwe utazoyifata kuko atabyemezo bikwiye bafise abarundi bonyene nibo bari muri ibyo twama twumva yuko aho abantu benshi bavuga ati muraraba neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye turamaze kumva n'abandi bavuga bati oya oya muraraba neza aho ndade bamwica ngaha mu burundi hariho abanyarwanda bari bahari b'abatutsi b'abahutu bagira bati nimubikore nimubikore ibyo twebwe ntabyo tuzi ubutungane bw'uburundi buherutse gushira habona urutonde rw'abantu cumi n'indwi bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi bagerezwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida melchior ndadaye yakomoka mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu abenshi muri bo bari intwazangabo mu gisirikare ku isonga haza mugenzi we nawe nyene yahoze atwara uburundi aherutse kwitabira imana mu gihugu ca mali major petero buyoya hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'ibicocoro mu gisirikare ca kera abari mu gihugu barafashwe barafungwa barimwo general celestin ndayisaba abakoroneli nka gabriel gunungu rora niyo nkuru na nise nahigombeye bakuwe mu karuhuko k'izabukuru abandi barahunze igihugu barimwo alphonse marie kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu abenshi muri abo batari mu gihugu baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose abandi bakatigwa gufungwa imyaka mirongo ibiri bagirizwa ivyaha bitatu bikuru bikuru ukwica umukuru w'igihugu gutemba gutembagaza ubutegetsi hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu umunyamategeko janvier bigirimana akurikirana hagufi iyo dosiye yemeza ko urwo rubanza rurimwo agashavu k'ubutegetsi ku gisirikare n'intwaro z'imbere y'umuzo w'umugambi uri ku butegetsi cnddfdd ico bikoze turazi yuko mekero ndadaye hariho abamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwo ahubwo ni ikintu ciza cane nivyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi dufata yuko ariko ugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvu z'ubwoko ubwicanyi bwahitanye perezida melchior ndadaye nabo bari basangiye kurongora igihugu bwakurikiwe n'indyane za politike zahitanye abantu onu ivuga ko barenga ibihumbi amajana atatu bo mu bwoko bwa bw'abatutsi naha umugambwe sawa nyafrodebu usaba ko ukuri kumenyekana harabaye amankete ariko frodebu yaje ivuga iti ibintu si byo icyo gihe procureur general yari ahari yaraciye ashyiraho umurwi wakwiye mu gihugu cose aho bavuga bati abaragiye mu bwicanyi bwakurikiye barabafashe bose babazana mu gasho nkumbure ikibazo kihari mbega byaraheze mbe ni kuki ubu bitosubigwamwo idose y'ubu bwicanyi yashizwe mu mugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe gusa abacitse ku icumu muri iyo myaka yo kuva muri mirongo icenda na gatatu bavuga ko uwo mugwi severe udashaka kwitaho ivyabo maze ugashira imbere ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri severe wemeje ko bwahitanye abahutu benshi pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika tugume mu burundi imiryango irenga ibihumbi mirongo itanu iba ku mitumba irindwi yegereye inkambi ya gisirikare ya mudugudu birukanwe mu masambu yabo ni nkuru radiyo ijwi ry'amerika yakoze yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayisomerwa na thierry ndayishimiye nawe ukorera i kigali mu rwanda iyo miryango yirukanywe mu matongo yayo mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka amakuru duhabwa n'isoko ryacu avuga ko iyo miryango yategetswe n'umukuru w'ikambi ya mudugudu kwimuka ikarondera ahandi ija kuba kuko ikambi ikeneye ayo matongo kandi ko ari aya leta aba ni bamwe mu banyagihugu birukanywe muri ayo matongo twebwe rero ba sokuru twari dufise amatongo badusigiye batoza kuba turiko turarima kugeza izi saha barayadukuyemo igisirikare carayadukuyemo ikibazo dufise rero ni inzara inzara irisha abantu twebwe turahwereye databukwe ni umwe mu bari bararose iryo tongo yari yarirose ku mwami na rusage mvuga rero abana yari yahabyariye bari bashaje umugabo wanjye yapfuye ahamariye imyaka mirongo itandatu n'itanu kandi niho yari yaravukiye bakihaba rero n'iyo kambi y'igisirikare ngo nta n'iyari ihari iyo kambi ishikira aho hantu igihungwe yaje isangaho abanyagihugu aribo batanguye kuhaba ibintu biruko mu gihe aba banyagihugu bavuga ko amatongo aribo batanguye kuyashikamwo imbere y'uko ikambi ya mudugudu ihashika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatanu uyu mutama w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu avuga ko ariho yavukiye yemeza ko amatongo ari ayabo bwegu mirongo ine na kane mvuka kwezi n'umunsi baswe n'abasokuruza ntibatumye ko amatongo ari ya leta shwe nta namba uyu munsi mu bihumbi na mirongo ibiri na kabiri abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bayiganiye ko babujijwe gusubira gusoroma ibyo bari bararimye icibagiwe coco ni ugusubira kuyarimamwo ubuserukira umugwi w'abanyagihugu baturaturijwe mu matongo bavuga ko ari ayabo pascal nzikwinkunda avuga ko ingaruka mbi zimaze kwibonekeza kuri bamwe muri abo harimo n'imiryango irenga mirongo ibiri imaze guhunga igihugu inzara kuno mutumba iriko iraca ibiti c'amabuye ni ukuvuga hariho abo twikeka ko bamaze kwicwa n'inzara hariho umutama ageze mu zabukuru aheruka gupfa nuvuga turikeka ko yoba yishwe n'inzara yari ntawe yikora yarabayeho ku buryo bwo gutungwa n'itasha aho uzahaca itasha urumva bica bibiri inzara igeze ku rwego rwo hejuru kuva bafashe iyo ngingo twese rero mu minsi iri imbere turahunga turahunga tutazi iyo duhungira isoko ryacu ritubwira ko kugeza ubu igisirikare ataco kirashikiriza kuri ayo matati ari hagati ya yaco n'abo banyagihugu ariko buramatari w'intara ya bubanza nizigiyimana cleofasi avuga ko ikibazo yagishikirije inzego zo hejuru aho hari ku munsi wa mbere w'indwi iheze abanyagihugu bagiye kugaragaza umubabaro ku biriwe byongeye uburongoye abavuga ko banyazwe amatongo avuga ko bitwaye ku nzego zitandukanye zo mu ntwaro gushika no ku muhuza w'abarundi ariko kandi abandanya avuga ko bakeka ko ari umugwi w'abasirikare bo mu nzego zo hejuru woba ugomba kubanyaga utwabo ni hamwe ikintu umurundi w'uno munsi akwereka imbere utabona ibiri inyuma igituma tubona ko ibi bintu ari ikintu kinyegejwe inyuma y'ikindi ni uko ibikorwa bazanye atabishasha ari bya bindi byahora bikorerwaho umukuru w'umutumba rugunga umwe mu bibakwa n'imiryango ivuga ko yomowe mu matongo yabo ruvugo celestin afise icyo asaba umukuru w'igihugu ku bw'abarongoye nta handi hantu hasi hejuru hariho bashobora gukubita isuka atari aya matongo by'ukuri turasaba sebarundi ko yogira icyo akoze nk'abantu tugejwe intwaro dusanzwe duserukira bene gihugu turafatwa n'agahinda kenshi iyo tubonye abene gihugu dusanzwe tuvugira bariko bi bamwe bahunga bava mu gisagara kubera ikibazo babuze aho bakubita isuka umuhinga mu bijanye no gutunganya amatongo avuga ko ingorane z'amatongo ziri hagati ya leta n'abanyagihugu leta izifisemo uruhara na cane cane kuva mu ntwaro y'abakoroni ku bwa emeri ni ukuri asigura ko abadagi n'ababirigi bari bashinze ko amatongo yitirirwa leta ari amatongo atagikorwa ariko arakorerwamwo na bugingo n'ubu akaba ariko bikiri uyu muhinga arafise ico ahanura leta mu ntumbero yo gukinga amatati n'ingaruka mbi ku banyagihugu afatiye ko haheze imyaka myinshi ikambi ya gisirikare kare ibanye neza n'abarongoye twifuza ko leta yogira ivya expropriation ari uko yabuze ahandi ifasha tu umwaka zogira expropriation nka mirongo ibiri nzozigira mu ntara iri mu ikomini iyi zobangira nkore imigambi iyi icitegura n'umuzibukiro burya umuntu bazomwimura baca bamuha n'umuzibukiro na cane cane ko umuzibukiro leta ushize ku gihe ubu wawudugije kugira ngo umwenegihugu ntarengane iyi miryango irenga ibihumbi bitanu iriko yimurwa mu matongo apima hegitari zirenga igihumbi ziharugwa ku tudugudu indwi turi mu makomini atatu imwe ni buganda yo mu ntara ya cibitoke iyindi bubanza hamwe na gihanga ziri mu ntara ya bubanza irimwo ikambi ya mudugudu ikora ibikorwa vyo kwitegurira gufasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu gihugu
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru turacyakomereza mu burundi nanone imiryango mirongo itatu y'abo mu bwoko bw'abatwa baba hafi y'umurwa mukuru w'intara ya cibitoke bavuga ko babayeho mu buzima bubi barasaba gufashwa buramatari w'intara ya cibitoke wabahamagarira guhindura ingendo bakajijukira ibikorwa byo kwiteza imbere nk'abandi barundi bose nayo ni inkuru y'ijwi ry'amerika yifashishije abanywanyi bayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana ukorera i kigali mu rwanda utanguye kuduga kuri uwo mutumba wa rukana aho babatwa baba ku birometero cumi na bitanu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke ubona utuzu twa mitego utwo natwo twubakishije ibiti n'ivyatsi n'uduhema twatabaguritse uri kure ukibaza ko tubamwe ibikoko ariko washitse wakigwa n'abantu bihebuye abarundi bantaho nikora biganiye abakunzi b'ijwi rya amerika yo bagowe turamerewe nabi ngaha ntacyo dufashwa tubayeho nabi tuba mu nzu z'ingondano abandi barapakira ntituronka turabayeho nabi ni ukuri tumerewe nabi rwose ndasonze ndamerewe nabi singira n'inzu mbamwo ndasembereye n'ikigoyi kiri mu kunyitsa ntitugira icyo tutamira abana baraza ku ishuri mugabo nta myambaro bagira hari ikindi abo yita basangwa butaka babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika nuko abaserukira basa n'ababibagiye kandi bumva abandi basangiye ubwoko bama bagendewe bakaronswa imfashanyo tuhabaye nabi nabi n'abategetsi ntibatwitaho natwe nuko twokubakirwa ntabandi natwe tuko tukafashwa imfashanyo yaboneka tukafashwa ntabandi mugabe ikiri imbere bosaba yuko babambura kutwubakira murabona aho turi ntitumerewe neza leta nizi dufashe nk'uko ifasha abandi itwubakire idusira ahakomeye nk'uko basize abandi ahakomeye twobasaba imfashanyo botuzanira natwe tukamererwa neza mu mashyirahamwe yishinze guharanira agateka k'abatwa bavuga ko imibereho y'abo barundi igenda ihura n'ubwo bukene buvugwa n'abo baba ku mutumba wa rukana nishyure gilbert aserukira ishyirahamwe tera imbere batwa dukingira ibidukikije mu ntara ya cibitoke avuga ko ibishikirizwa n'abo bantu aho nikora bama babitangiye ivyegeranyo ku nzego nshingwantwaro twebwe twama twavuze kenshi cyane twerekana iyo ngorane aho usanga umutwa abayeho mu buzima budasanzwe kumbure se ubukene bukamwugariza inzara tugaca tuvuga duti none mubona twokora iki turagerageza kubivuga imbere kumbure se y'uburongozi buturongora ariko turabona kumenga ikibazo ntikiraronkerwa inyishu nk'uko byategetswe kugenda buramatari w'intara ya cibitoke aremeza ko bamwe mu barongoye na cane cane abo mu bwoko bw'abatwa bafise ibibazo by'ubuzima bizoza akarahema ariko aragiriza ababa ku mutumba wa rukana kugurisha imfashanyo bama baronkejwe bakaguma basegerereza uwo mutegetsi akabasaba kuvavanura n'iyo ngeso bakaja mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere nk'abandi barundi tugeze aho abantu bose bakorera hamwe aho batwo bavuga yuko batubakirwa amazu nibaje hamwe n'abandi hariho ihuriro ry'abatwa nibarijemo kugira ngo n'ikibazo cyose kiratanzwe gitangwe muri iryo huriro baraba abo bahaye n'abasigaye kandi ikibazo bagira ni uko ibyo bagiye bararonka aho hambere byose baca bagurisha bakemera kwiberaho kwa kundi nyine bavuga ngo umutwe ngo habaye ariko umugwa w'amatungo yaraze naho biri uko hari byinshi byerekana ko leta iriko irafasha abarundi bo mu bwoko bw'abatwa mu iterambere akarorero ka hafi ni ako mu gisata c'indero muri ico gisata leta yafashe ingingo muri uno mwaka w'ishuri ko abana b'abatwa bahejeje ishuri nshingiro bafise mirongo itatu na batandatu ku ijana mu kibazo ca leta baja mu gice ca kabiri c'amashuri mu marise afise uburaro kandi ku buntu mu gihe abandi bana bo mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi baronse ayo manota biga bataha mu miryango yabo
ijwi ry'amerika noneho tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abahinzi bo mu nkambi ya rusenda bavuga ko bahangayikishijwe n'ibura ry'imvura n'izuba ryinshi ritwika imyaka bahinze bafite impungenge ko inzara izabatera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira yaduteguriye inkuru irambuye bamwe muri abo bahinzi bahinga mu nkambi ya rusenda abandi mu misozi yunamiye inkambi bavuga ko kuva mu kwezi kw'icyenda nta mvura iragwa mu mirima yabo kandi aricyo gihe bari basanzwe batereramo imyaka byangandora alex ni umuhinzi w'imboga muri inkambi ya rusenda rero uruzuba rubayeho rurarenze rurarenze rurarenze n'ibiti biko biruma n'ibyo duheruka gutera byose byarumye n'ahantu hitwa ngo ni ngo ni mu myonga hose haragize gute harumye aho waziga ati mu mezi abiri atatu imvura izoza gukoroka namaze gusoroma ibiterwa byose twateye byose byarumye kubera uruzuba rero natwe bw'impunzi turi ngaha mu rusenda ni ukuri turahanzwe n'iki n'inzara ibyerekeye ikirimi ukurima aho turima harahari ariko nyamara uruzuba rurabaye ndanse aba bahinzi bashimangira yuko bashobora kwibasirwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwa n'ishyirahamwe rya runi ryita ibiribwa rya pamu yatindaga kuboneka twebwe ikibazo cy'uruzuba cyo hano mu rusenda ni ukuri kiratubangamiye twahora tubona imvura mu kwezi kw'icumi igwa irengarenga zigatoha isombe zigatoha none ubu ubu ni ukuri izuba riraturembeje twaba tugirwa n'uko imvura igwa kare tukadugira ruguru tukagenda muri ba banyabutaka bino twasanze bakaduha akazi tukarima cyangwa se warose n'udufaranga ugakota aho urima none ubu urabona izuba riraturembeje imvura yase kugwa nayo ni ukuri twashaka ni ukuri namba hari amashyirahamwe yotwitaho twebwe abarefugio bo mu rusenda batwiteho bareko batuzanira udufungurwa turya na nyamafaranga twapokeye tuvuze ngo tuze gusuma ntituronka n'ibyo dusuma kankindi irene ni umwiza wo mu nkambi ya rusenda aba muri village ya gatatu avuga yuko uru ruzuba rwatumye bimwe mu bifungurwa byari bisanzwe bihingwa mu rusenda biduga ibiciro irengarenga twahora tugura inoti y'ijana ubu zigeze ku bi- ku mafaranga amajana atanu urutomati rumwe n'amafaranga amajana atanu nayo ikibagiwe cyo cyo n'intore ntizivugwa ntitugi- ntitugiga intore ibintu byabaye akumiro mu nkambi ya rusenda ndetse n'ababanyi batwakiriye uruzuba rwaturembeje tugira turacyagenda kurondera udusombe bakatwirukako kubera ko nabo ariho basoroma ebana tuwe mu nkambi ya rusenda turahanzwe cyane rwose nk'amashyirahamwe mutwitayeho murakwiye kuraba ingene mwotugarukirako kabisa turahwera n'inzara kubera ibura ry'imvura riri muri aka karere usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda zija gushakira imirimo mu bindi bice byegereye imigezi bamwe bariko baragenda bajya mu za karemi abandi bajya rubumbashi ubu n'amatike yabaye make abandi bajya mu za katanga nabwo katanga naho nyine yamaze kugira ikibazo hariya mu za murongwe naho nyine hagize ikibazo nk'iki nyine cy'izuba niyo mpamvu abantu benshi bariko biyumvira ko babova ngaha hantu kuko urabye ngaha hantu nta giterwa kindi gishobora kuba cyohaterwa usibye umwumbati kuko urimwa ku misozi mugabo ibindi biterwa impunzi zari zagerageje kwiyarangiza zigatera ibishoboka byose aho hantu naho ari ku misozi mugabo bitewe n'uko imvura yahagaze ubu abantu benshi bariko barimuka bitewe n'abadeporoje benshi bariko barimuka bava ngaha hantu ive hamuri akorera ishyirahamwe rishinzwe ubuhinzi mu nkambi ya rusenda avuga yuko ibura ry'imvura rizangiza iki gihembwe cya mbere cy'ubuhinzi si abahinzi bo mu rusenda gusa bafite iki kibazo cy'imvura ahubwo n'abandi bahinzi bo muri fizi uvira na mwenga nabo bavuga yuko bafite icyo kibazo veda sengabo ijwi rya amerika uvira
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ako kazi ki murakamenyereye ni akatubwira yuko tugeze ku musozo w'aya makuru muri makeya mbibutse zimwe zimwe mu ngingo zi- zikomeye z'aya makuru twabagejejeho norvege yataye muri yombi umuntu ushakishwa n'u rwanda rumukekaho uruhare yaba yaragize muri jenoside mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane norvege ntiyatangaje amazina ye gusa yavuze ko afite mu myaka ya za mirongo ine y'amavuko mu burundi imyaka makumyabiri n'icyenda irashize umukuru w'igihugu wa mbere na mbere watowe muri demokarasi melchior ndadaye yishwe umugambwe sahwanya frodebu yakomokagamo urasaba leta n'urwego rw'ubutabera kwihutisha dosiye y'abashinjwa igandagurwa rye muri kudeta yo ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu mu burundi kandi imiryango irenga ibihumbi bitanu yarituriye inkambi ya gisirikare ya mudugudu ni muri murambya nako murambabarira ni muri bubanza birukanywe mu masambu yabo mu kwezi kwa munani gushize bavuga ko leta yabambuye ibyabo leta ye ikavuga ko ari amasambu yayo naho abangaba bemeza ko bari bayarimo kuva kuri ba sekuru na ba sekuruza mu burundi nanone imiryango mirongo itatu yo mu bwoko bw'abatwayo yo muri cibitoke ivuga yuko ikeneye gufashwa abategetsi bati nimwishyire hamwe mwiteze imbere maze rero nshuti mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mbashimiye ko mwahisemo radiyo mukunda ijwi ry'amerika mugire umugoroba mwiza murakarama